murumva ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turohera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo gutegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru banki y'isi iravuga ko uburundi buri mu bihugu bitanu bya mbere muri afurika abategetsi babyo bahisha umutungo mu bihugu by'i burayi na amerika icyegeranyo giheruka gukorwa na banki y'isi cyavuze ku kuntu ibihugu makumyabiri na bibiri byakoresheje inguzanyo bihabwa n'iyo banki cyerekana ko uburundi bwahishe muri banki zo hanze agera kuri miliyoni zirenga ijana z'amadolari y'amerika mu gihe cy'imyaka icumi gusa perezida nkurunziza w'uburundi we arabihakana akavuga ko nta mutungo udasobanutse afite hanze y'igihugu inkuru ya pierre claver niyo nkuru raporo y'abahinga karuhariwe mu by'ubutunzi bibanki y'isi yose banki mondiale yerekana ko igice kinini cy'amafaranga y'imfashanyo n'ingurane atangwa n'iyo banki akunze kunyuruzwa n'ibihugu bikenye kurusha ibindi biba byayahawe n'amatohoza yakozwe ku bihugu mirongo ibiri na bibiri harimo cumi n'indwi byo muri afurika ayo mafaranga anyuruzwa banki y'isi yose ivuga ko aje kunyegezwa mu bihugu bifise ibanga ridasanzwe mu by'ubutunzi aho atanushobora kumenya ko kanaka yabitseyo amafaranga ibyo nabyo ni nk'ubusuwise luxembourg ububirigi n'ahandi nk'uko biri muri iyo raporo amafaranga yashyizwe muri izo banki kenshi nta nyungu akugwa ko canke ikaba nto cane cane ku banyamahanga iba nk'isi yose igereranya ayo mafaranga nk'ayabitswe mu ijuru heaven deposit mu congereza canke paradis fisco mu gifaransa ayo matohoza yerekanye ko imfashanyo canke ingurane zitanzwe niba nk'isi yose mu mezi atatu akurikira abategetsi baba bamaze gushikana kunyegeza ayo baba banyuruje nko mu burundi abo bahinga berekanye ko imiliyoni ijana na zitatu z'amadolari y'amerika yagiye kunyegezwa mu mabanki y'ivyo bihugu mu myaka cumi iheze n'igihugu cy'u rwanda kiri kuri urwo rutonde iyo raporo ivuga ko amafaranga yagiye kunyegezwa muri ubwo buhinga mu by'ubutunzi nka faustin ndikumana atwara ishyirahamwe parseme rikorera mu burundi avuga ko inyuruzwa ry'ayo mafaranga ari agahombo gakomeye ku gihugu kiba gikenye ingaruka ushobora kubura none nk'agahombo kaba kangana gutyo mu marundi ni nk'imiliyaridi amajana abiri zirenga miliyaridi amajana abiri zirenga mu burundi ni bije irenga mbere y'ubushikiranganji bw'indero bwose ni bije irenga kure y'umwaka wose w'ubushikiranganji w'amagara y'abantu cyane bw'indero umva n'amafaranga menshi cyane aba y'agahombo nk'ubu twe tuba dukenya n'ibibazo by'amadovize n'ibikina aha haba hari agahombo rero ku gihugu no ku banyagihugu ariko ku mbuto usanga hari ibihugu hoho haba harimo n'ayitwa byishyurwa usanga kumbure abakorera muri banki mungiyare bariko baratanga amafaranga bakavugana kumbe n'abategetsi b'ibyo bihugu ugasanga twari imfashanyo n'ubundi banki nkuru y'isi yose reka nkureko namwe mukureko mu bihugu byose byakozwe ko amatohoza raporo ntivuga amazina y'abatwarayo ayo mafaranga gusa ivuga ko ari abategetsi icongeye ko nta gihugu na kimwe kiragira ihakana ndetse bakemeza ko atana ubutunzi baja kunyegeza hanze akarorero n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mpera z'umwaka uheze yabwijwe rya Amerika ko atabutunzi budasiguritse afise canke yoba yaranyegeje mu makungu Petero Nkurunziza yarabajijwe ko azokwerekana ubutunzi afise niyarangiza amabanga yiwe mugabo kuva yuko turi mu bakuru b'ibihugu batunze muri isi bariko baraturenganya gose hama kandi ibyo twaronse iby'iwacu turabizi ukuntu tubironka ibyo twagabiwe n'abenegihugu ibyo twakuyemo umushahara wacu ibyo twakuyemo bakunzi n'ibindi n'ibindi ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko imodoka abandi barayifise inzu n'abandi barayifise ntabe dufise turi birenze ngaho amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu hariyo baratwara nta ngorane abahinga mu by'ubutunzi bahamagarira inzego z'ubumwe bwa afurika amashami yigenga akorera mu gisata c'ubutunzi muri afurika n'abandi gukora uko bashoboye kose kugira ngo batuze ico bita kununuza umunyagihugu mutoya kuko ayo madeni anyuruzwa aheza akishurwa n'amakoro atangwa n'abanyagihugu urumva ntigiturire mu bindi binyuze amatungo mu bindi kandi bibabaje kugira rero bishobore gutuzwa nibaza ko byotuzwa nyene abanyafurika cane cane kuko ibihugu bikunda kurongoza imfashanyo n'ivyo muri afurika ibita ngo za union africaine bahurira nk'abategetsi ibyo ngo za nepaderi bakwiye kwikubita agashi bakabaha gushikirana bakaraba ibintu nka bene ivyo inkuru bakazitanga ku buryo bimenyekanye bafata ingamba kugira berekana umutima wo gukunda igihugu ibihugu barongoye kuko uwo mutima utabonetse ibyo bintu bisa bigorana gutuzwa nayo umunyamahanga bavuga ati genda guhaye imfashanyo tuyikure kwaya wemeye urumva ubusenya ubwibamutiza umuhoro ibihugu biza ku isonga mu kunyuruza imfashanyo z'ibanki y'isi yose muri afurika kuri mirongo ibiri na bibiri biri muri ayo matohoza y'ibanki y'isi yose ni tanzania na madagascar pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika tujye mu rwanda aho imiryango itari iya leta ivuga ko yahejwe muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage imaze imyaka makumyabiri ishyizweho abagize iyo miryango bemeza ko leta itita ku nama bayigira kandi ziba zirimo byinshi byakunganira abaturage leta yo iravuga ko yashyizeho urubuga iyi miryango ikoreramo gusa batarwitabira uko bikwiriye asumutakaboye mu kiganiro cyateguwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro irdp kigahuza imiryango itari iya leta ikorera mu gihugu abahagarariye abaturage ndetse n'abahagarariye leta y'u rwanda abayobozi b'iyi miryango bongeye kugaragaza ko politiki ya leta yo kwegereza ubuyobozi abaturage ijwi ryabo ritajya ryitabwaho rushabande erike umuyobozi wa irdp urakora iriya risaki wavuga ukabura kwishyira wageze ku rwego washaka kugira icyo ukora ngo ukore follow up ya implementation advocacy tukabura abadushyigikira kandi muradushinzwe nongere ngaruke kuri ba nyakubahwa babaye mu nteko ishinga amategeko no muri sena ni kangahe muri uriya rwego mwigeze mutekereza sosiyete sivile kwihari ko ishobora kuza ikabazanira evidence ishobora kuza igapatisipetinga mu mategeko no muri polisi none mutubwira ati dore icyo yakora politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage hari abemeza ko hari ibyo yaje gukemura cyane cyane igabanya ingendo umuturage yakoraga ashakisha serivisi ubu akaba azisanga hafi nanone ariko hari abemeza ko imikorere ya bamwe mu bayobozi begereye abaturage igikemangwa ku buryo bisaba umuturage kwitabaza izindi nzego zo hejuru kugira ngo ikibazo cye gikemuke usanga koko abaturage baregerejwe ubuyobozi hari akagari umudugudu ariko sitiri ugasanga baracyashakira serivisi ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuyobozi bamushyizeho puresha kuri twita nawe ugasanga umuntu ukoresheje twita abonye igisubizo kiri rapide kuruta wa muntu wandikiye gitifu ibaruwa njye natanga urugero mu karere ka gakenke ku igwingira ry'abana igihe mu karere ka gakenke baramubwiye bati mu karere ka gakenke nta mwana wagwinye ese nk'iyo hasohotse raporo research yakozwe na civil society ikagaragaza figures zitandukanye n'ubushakashatsi bwakozwe na leta icyo gihe mukora iki iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage imaze imyaka makumyabiri igiyeho ariko benshi mu bagana inzego za leta zegerejwe abaturage bakunda kuvuga ko hari byinshi iyi gahunda itarabasha gukemura nimba ibintu byarakozwe hakaba hagiye gushyira imyaka makumyabiri n'umwe tukaba tutarimo kubona impinduka kuri ku cyiciro runaka ese nimba hari n'itekinika iryo tekinika ko rihera ku mudugudu ngewe uwakoreye ubuvugizi abayobozi b'akagari nabishimye ariko n'ubundi na mudugudu nawe yakabaye yakabaye ari umuntu ufite diporome wize kuko akenshi na kenshi n'ibyo akagari abo ku kagari baripotinga biba byavuye ku rwego rw'umudugudu iyo urebye nk'ubuyobozi bwo hejuru bazi neza koko ko ubuyobozi bwegereye abaturage ariko iyo urebye hasi mu cyaro ubona rwose ubuyobozi butaregereye abaturage tuvuge nk'urugero hari nk'abantu pe bureba ukabona ari ba bantu batishoboye umuntu inzu ikamugwa hejuru akavuga ntagire umuntu umwakira shefu umudugudu arahari uwo muntu ari mu mudugudu akagari runaka ndetse kakaba kanamugeraho ariko ukabona nta bufasha nyirizina ahise abasha guhabwa muri iyi politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage abayishima bavuga ko umuturage yahawe urubuga rwo kwitorera abo yihitiyemo gusa ngo hari ubwo abayobozi batorwa n'abaturage bafata ibyemezo batabanje kugisha inama babashyizeho ingabire makire ni umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda mukwiye kongera ingufu mugahindura imikorere ya njyanama watubwiye ibya njyanama nayo ikwiye gushyirwa mu guhindura uburyo ikora njyanama duheruka tubatora nuba bari n'iwacu simbibu kandi narabatoye ariko nta handi nongeye guhurira nabo bagenda gusa watangira kuvuga utari amafaranga y'umutekano kuko mudusaba menshi cyane ngo ni njyanama yayemeje njyanama si yayemeje twavuganye ese ay'isuku turabatora bakadufatira ibyemezo batadukonsaritinga icyo rero nicyo sosiyete dukwiye kuba dukora tukaba ryajwi byaba abaturage naho ubundi ikibazo gikomeye twifitiye ni icyabikora leta ntiyemeranya n'iyi miryango ivuga ko nta ruhare yashyiriweho ngo itange umusanzu wayo muri izi gahunda zo kwegereza ubuyobozi abaturage bwana gakire bob umuyobozi mukuru ushinzwe inzego z'ibanze muri minaroke avuga ko leta yashyizeho uburyo buyihuza n'abikorera ku giti cyabo ishyiraho ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere rikorera kuri buri karere gakire bob agasobanura ko ahubwo sosiyete sivile idakoresha uyu muyoboro njye mbona uburyo burahari ahubwo ni gute butanga umusaruro icyo twakora rero kirahari reka nkoreshe nk'urugero rwa jyayi jyayi japu ni jyayi akishoni goromenti foramu ni ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere kandi japu ntabwo iri muri minisiteri nta n'ubwo iri muri arajibi iri mu karere abajya muri japu baba mu karere ni gute japu dufatanyije n'abayirimo na membazi yakora cyane sosiyete ikagira uruhare haba muri akawuntabiriti tuvuga haba mu kongera patisipesheni y'abaturage ni ni porosesi nyuma y'imyaka makumyabiri guverinoma y'u rwanda ishyizeho gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage leta isobanura ko hari ibyakemutse cyane cyane korohereza abaturage kubona serivisi hafi yabo badakoze ingendo ndende ariko ko hari izindi serivisi abaturage batarahabwa iwabo nko kubona abaganga b'inzobere mu gace batuyemo haracyagaragara ingendo umuturage akora abasanga i kigali minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ubu yatangiye ibiganiro byo kuvugurura gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage yasobanuye ko iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage itareba gusa inzego z'imitegekere ya leta ko inareba inzego zose zifitanye isano n'ubuzima bw'umuturage nko kwegerezwa amavuriro amashuri n'ibindi byose umuturage akenera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kaboyi ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nanjye nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole gira neza mbahaye ikaze muri iki kiganiro
mu kiganiro ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko ruri mu muryango ejo nyiramubande z'urubyiruko kuri radiyo ukunda
mu muco nyarwanda kirazira ko umusore cyangwa umukobwa ajya gushyingirwa yarakoze imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga yaratakaje ubumanzi niba ari umuhungu cyangwa ubusugi niba ari umukobwa byari igisebo gikomeye ku muryango washyingiraga umukobwa watakaje ubusugi kuko ibi byatumaga umugabo wamushatse ahita amusenda mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero turaganira ku mibanire y'abakundana muri iki gihe ariko twibanda ku ngaruka zigera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ashaka turaza kumva ubuhamya bw'umubyeyi washakanye n'umugabo we ariko bakaba bahura mu ntonganya ndetse n'imirwano si ibyo gusa kuko turaza no kumva umugabo waryamanye n'abakobwa benshi mbere y'uko ashakana n'uwo babana kuri ubu turakomeza twumva kandi icyo musenyeri antoine kambanda avuga ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka n'inama agira imiryango irimo amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo nimujye kureba radiyo zanyu ikiganiro ku buryo burambuye ni mukanya aritwe dufite iya mbere mu kubaka ejo hatubereye
mu mateka y'u rwanda iyo urebye ku miterere y'uko abasogokuruza bacu bagiye bagura imiryango habagaho guhura kw'imiryango yaba ku ruhande rw'umuhungu ndetse n'umukobwa bakaganira ku buryo bahuza abana babo ibi byakorwaga ahanini n'umuranga ariho havuye umugani ngo umukobwa wabuze umuruhare icyavamo bagahitamo gukundana nta ruhare rw'umubyeyi rurimo kuba rero abantu bakundana hari igihe usanga bageze no ku rwego rwo kuba bakora imibonano mpuzabitsina n'ubwo baba batarashakana ni muri urwo rwego twifuje kumenya icyo abantu batandukanye batekereza ku mibanire y'abakundana muri iki gihe ese hari ingaruka zagera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka ese mu gihe ahisemo gushaka hari amakimbirane byazana mu rugo rwe ni mu kiganiro jean eme yagiranye n'abaturage batandukanye
ukwiye darose urumva erega ni ukuvuga ngo ushatse umukobwa se utaramwumvishe wasa wamenya se gutari isugi ntibirakwiye rwose yuko bamurya avanse wapi kabisa yumva bidakwiye nyine ushobora kurya avanse nka gutya umukobwa agatwita ukarera umwana kandi mutari abana ngewe ndumva bidakwiye kubera ko ashobora umuko- umuhungu ugukunda ntabwo ibyo bya vanse yabigusa
jevatse ndayemera da ese umukobwa umukobwa mwakundana ataguhereza ubwo wavuga ko mukundanye wapi Eh, nibyo
ngiye uko byumva gutanga avanse ntabwo bikwiye kubera ko nyine akenshi baravuga ngo iyo utanze avanse ahanini umuhungu iyo akumvisha hari ukuntu akumva yangiza akaku- akagira ute akakwanga akakwanga noneho ngewe ko mbyumva gutanga avanse ntabwo bishoboka nta nubwo bya- byagakwiye ku bantu b'urubyiruko yego nyine haruza ashaka kukwirira gusa nyine avanse njye ko nyumva ni ukumenya ngashuwa niba uwo muntu nyine ari mwiza eh, ukamanza wamwumva ukumva rero yanze nuguhita ukatira nibyo
umuhungu wese ukundanye nawe agusabye vanse vanse buriya wazagera aho gushaka bigenze ute ntabwo byemewe pe
niba ari njye ntabwo dukundana, bishoboka ugomba gutanga kubiba vanse urese umuhungu mwese mukundanye agusabye vanse n'undi nawe agusaba vanse nayo ndi kumva rwose vanse ita- itemewe itanashoboka no gutanga hari n'ugusaba avanse ashaka nko kukwiyumvira gusa nta na gahunda afite yo kukujyana yo kukugira umugore nyine urukundo ntabwo rugende- eh, rugendeye ku mibonano mpuzabitsina ahubwo rugendeye ku gukundana bigamije n'intego runaka mu gihe kiri imbere kugira ngo muzabashe kubaka urugo rwanyu kugira ngo ruzabashe gukomera ariko iyo mugiye muri ibyo ushobora kumutera inda- inda zitateguwe ugashiduka nyine vision yawe ubashije kuyangiza hakiri kare bitangira kwirukaho iyo mutarakorewe imibonano mpuzabitsina akwinginga uri umwamikazi imbere ye ariko eh, iyo mumaze kubikora birangira ari wowe noneho uri kumwirukanka inyuma eh, yarigize umuntu wa danje ibintu nyine ubona byarabishye kandi iyo umwimye akirukaho mpaka ye rwose numva mu gihe ukunda umuhungu mukundana uba ubibona ko ko agukunda ko yagize wakanga kumwima ako gatuza ngewe rwose nakamuha kuko njya numva ngo byongera urukundo hari n'abo nzi babikoze kandi bagakundana bigakomera buriya umusore yatangiye kugenda ah, afata abakobwa batandukanye ejo afashe umwe ejo undi afashe undi urumva ah, afite uburyo ah, agiye afata buri wese rero bizatuma atinda mu busore icyo ni icya mbere kandi bikamugira ingaruka ikomeye cyane yo kuba ah, yamara imyaka myinshi atarashaka umugore iyo amaze gushaka wa mutima urakomeza ukamuzamo akumva ko yajya hanze buri gihe icyo rero ni ingaruka zimwe zigera ku muryango nk'uwaba amaze gushinga mushya bigatuma n'umugore we ahora atamwizeye cyane nk'uko yafite nk'abana hanze
barakoze cyane aba baturage bamaze kutugezaho ibitekerezo byabo hari abavuze bati ibi bishobora gutuma umuntu atinda mu busore kandi n'igihe ahisemo gushaka ugasanga ntanyuzwe n'uwo bashakanye abandi bati bishobora gutuma hazamo ikintu cyo kutizerana hagati y'abashakanye nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe kugira ngo umusore n'umukobwa bahitemo kuba bashinga urugo basezerane kuzabana iteka ryose mu byiza ndetse no mu bibi ntago biba bishingiye ku kuba bakundana gusa kubahana kwizerana gufashanya kugirana inama no gukosorana biri mu bituma abantu bahitamo kuzabana akaramata Nubwo muri iyi minsi y'iterambere gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka bisa nk'ibyabaye ihame, abubatse ingo bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye ku mibanire y'abashakanye nyuma yo kugera mu rugo. Urugero ni umubyeyi Ansira utuye mu karere ka Nyanza yadusangije ubuhamya bw'ibimubaho mu rugo rwe anatanga inama ku rubyiruko.
Eh, murakoze mu by'ukuri umuntu iyo agize urugo n'umugabo umuntu ahura n'ingorane nyinshi kuko hari igihe witwara neza nk'umuca inyuma ukaba umwana mwiza nyine ukumva yuko ibyo wakoze mbere wabiretse ubu ngubu ari igihe cyo kugira urugo rwawe ntumuca inyuma ntugire gute ariko we siko abifata kubera yuko atekereza yuko kuba yarakubonye utari isugi bivuze yuko ukimuca inyuma ufite n'abandi igihe cyose waba uri ku kazi ntakwizere ugasanga araguhamagara kenshi wataha utinze wenda wari uri mu nama cyangwa se hari n'ikindi kintu cyagutindije mu kazi we ntaba ari ko abyumva akumva yuko wari wagiye kumuca inyuma wari uri nyine mu busambanyi usanga rero urugo rwarabaye intambara mu mwanya wo kugira ngo rube paradizo nk'uko tuba tubyifuza kuko nk'ibyo navugaga nanjye bimbaho kenshi ntabwo umugabo ajya yizera yuko naba ntamuca inyuma telefoni y'isonnye usanga ashaka nawe nko kuyitaba cyangwa se kumva uwo muvugana kandi simba amuca inyuma pe ariko wenyine kuko yasanze ntari isugi ahora yumva ko n'ubundi nkimuca inyuma urumva rero ni ibintu biduteza ikibazo mu rugo nta mahoro haba duhora turwana duhora tubwirana nabi ugasanga kandi akenshi ingaruka ziza no ku bana abana icyo gihe nta mahoro bagira nabo nk'umukuru ahora abaza ati kubera iki muhora mutongana kubera iki muhora murwana uyu mubyeyi ansira w'imyaka mirongo itatu n'irindwi wumvikanisha ko yakuye isomo rikomeye mu buzima bwuzuye intonganya no kurwana abanyemo n'umugabo we aragira urubyiruko inama yo kwifata nk'aho maze kugera nabagira inama yo kwifata ariko aho bari simpamya ko babishobora kuko nanjye cya gihe wari kwingira sinari kubyumva ariko mu by'ukuri nka egisperiyanse maze kugira nabwira urubyiruko mureke gutakaza ubusugi bwanyu kuko abasore bo barabeshya cyane rwose akazi kakubeshya bikarangira akwejeje ngo tuzabana tuzagira gute mwamara kuryamana akagusiga rero iyo wihanganye ukaryamana n'umuntu mwimariye bivuze yuko urugo rwawe nyuma yaho bizaba amahoro niyo amahoro yawe bizaturuka ahandi ariko batagushinjije yuko ari uko wataye ubusugi mu bandi basore kera nabagira inama rero yo kwifata rwose bakihangana
turamushimiye cyane uyu mubyeyi ansira ku kiganiro cyiza yagiranye na marie claire isingizwe aho yagize ati nashakanye n'umugabo wanjye naratakaje ubusugi ibi bituma njye n'umugabo wanjye duhora mu ntonganya n'amakimbirane adashira kuko ntanyizera si uyu gusa twaganiriye kuri iyi ngingo kuko mugenzi wacu marie claire isingizwe yanyarukiye mu karere ka kirehe nuko aganira n'umugabo ugerwaho n'ingaruka zo kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka nubwo benshi batazitekerezaho cyangwa se bagatekereza ko zigera ku bakobwa gusa mu gihe bashatse tumwumve tumwumve turagaruka mu kanya
ntabwo wari we twaryamanye bwa mbere kandi inshuro irenze imwe uyu ni umugabo w'imyaka mirongo ine n'irindwi twise damascene kubw'impamvu z'umutekano we utuye mu karere ka kirehe mu murenge wa nashu avuga ko kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka umugore bimugiraho ingaruka zitandukanye mu rugo rwe ngo dore ko n'ubwo abyaye gatatu yananiwe kwibagirwa bamwe mu bo baryamanye mbere y'uko ashaka iyumvire nawe uko bimugendekera iyo wagiye uryamana n'abakobwa batandukanye hari ukuntu bagufata hari imyitwarire baguha uburyo bakwitaho nkanjye rimwe na rimwe hari igihe nza nagera mu rugo nshaka gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo nakoragamo mbere ariko umugore wanjye ngasanga ntabikunda tukayikora ariko nkumva ntibinejeje naguha nk'urugero nk'ejo bundi twigeze kujya mu mahugurwa ndagenda mpurirayo n'umukobwa tukajyaga turyamana ndakubwiza ukuri ko kwihangana byarananiye naciye umugore wanjye inyuma icyumweru cyose numvishe aribwo nezerewe kuruta uko naza mu rugo rwanjye naje no mu rugo rwanjye umugore ankumbuye ariko numvaga ntacyo bimbwiye kuko nari maze nyine iminsi meze neza namubwiye ko ndushye ndagerageza kumubeshya ariko arabibona bituma mbaza abo twari turi kumwe urumva yahise abimenya ntabwo nabashije kumuhisha kuko ni ibintu byagaragara ko nishimye nishimye bidasanzwe wagira ngo uyu mu kwezi kwa buki ese haba hari ingaruka zihariye zigera ku rugo rwanyu zikomotse kuri iyi ngingo nagiye mpura n'ingaruka zitandukanye nkanjye kuko namenye bya bindi byinshi numva nyine byose ngomba kubibona numva ntanyuze ubu urugo rwanjye aho rugeze nanjye ubwanjye nsigaye numva ntarujyamo kubera icyo ngicyo ni ingaruka rero ku rugo ntabwo mu rugo hakiri ibyishimo n'abana ntibakinyishimira mbega nanjye nabuze icyo nakora niba ari ukuganira niba ari ukujya gute kuko ubuzima nanjye ndabona bumbere hari bubi pe tugana ku musozo nyuma y'ibyo byose ni irihe somo wakuyemo wasangiza abaduteze amatwi muri aka kanya iri somo nakuyemo icya mbere ni uko atari byiza gukora imibonano mpuzabitsina igihe utarashaka kuko kugira ngo uzabone ibyishimo biragoye ku mugore wawe iyo wamenyereye gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore benshi murakoze cyane murakoze namwe
bakunze b'ikiganiro ejo namwe mumaze kwiyumvira ko uyu mugabo agerwaho n'ingaruka zo kuba yarashatse yarabanje gukora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa batandukanye zimwe mu ngaruka yavuze harimo no kuba atanyurwa n'umugore we nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona ari izihe ngaruka zagera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka twandikira ubutumwa ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri whatsapp wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe Nubwo benshi badatekereza ku ngaruka n'inkurikizi zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo, impuguke mu bijyanye n'imibanire y'abantu muri rusange zivuga ko bigira ingaruka zitari nke cyane mu myitwarire ya muntu amaze gushaka. twaganiriye na arikepisikopi wa kigali nyiricyubahiro musenyeri antoine kambanda akaba n'impuguke muri teoloji ya morale nuko atuvira imuzi ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo reka tumwumve
ibi ni ibibazo byatangiranye n'icyo bise impinduramatwara y'imibonano mpuzabitsina sexual revolution muri za mirongo itandatu imiti yo kubuza urubyaro ku bakoranye imibonano mpuzabitsina imaze kuvumburwa abantu bumva ko noneho icyababuzaga ari icyo ngicyo nyamara ntabwo ari ukudatwita gusa mbere na mbere nk'abakirisitu hari icyaha icya kabiri nk'umuco hari kuryama n'imburagihe bipfubya rwa rukundo na bwa bukwe cya gatatu muba muri mu kubakira ku musingi ujegajega akaba ariyo mpamvu rero ubona ingo nyinshi muri iki gihe zifite ibibazo ubu zagatanya mu nkiko zirimo ziriyongera abashakanye batana abana bagasigara mu gihirahiro ni ibintu bigaragara ibyo rero biterwa n'izi ngaruka zo kuba batangiye kubana imburagihe none urubyiruko rutifuza kuzakimbirana rutifuza kuzatererwa icyizere n'abo bazashakana rukora iki kugira ngo rwirinde izi ngaruka hakiri kare duhereye ku rubyiruko kimwe mu bintu bitera urujijo no mu bato ni imvugo itari yo muri iki gihe baravuga ngo umusore n'umukobwa barakundanye gukundana ntabwo bivuga kuryamana ndetse ukumva hari n'umukobwa ugira impungenge avuga ngo n'intanga ko turyamana azagira ngo simukunda ntabwo ari byo cyangwa umuhungu yumve ko yiba umukobwa amukunda agomba kuryamana nawe kandi bitaragera igihe birapfubya kandi bikabahuma ukazagira igishuko cyo kujya umubonamo gusa igikoresho cyo kwishimisha ejo yaba atakigushimisha ku mubiri ugatangira gutekereza abandi ariko nawe uramuhemukiye ejo iyo atwite hari ababihakana hari abababwira kuzikuramo nabyo bikamuzamugiraho ingaruka zikomeye zibikomere kuko ntabwo ushobora kwica umwana cyangwa ukuramo inda ngo ugire amahoro cyangwa se kubashyingira huti huti nabo ugasanga barapfundikanyije ngo bikure mu isoni ariko ejo umuriro ukaka umugenzi wawe niba umukunda mwubahe ntabwo ubucuti buvuga yuko ari ukuryamana nk'uko usanga byeza ari nabyo biva mu rwikekwe niba usanga umuntu afata ku ngufu niba usanga umugore ntahari afashe umukozi umukozi niwe ubaye umugore nabyo ugasanga ni ukwitesha agaciro ni ukwisenyera ni ugusuzugura uwo bashakanye ni ukwisuzuguza nk'umuntu w'umugabo n'akana kaje gukora mu rugo kugira ngo kagire imibereho ibyo byose ni ibintu bitesha umuntu agaciro nawe akitesha agaciro ariko bisaba gutangira kare umuntu yitoza murakoze cyane turagana ku musozo mwagarutse ku ngaruka ndetse n'inama mugira urubyiruko ariko hanze hari imiryango ihura n'iki kibazo iyi miryango ikora iki urukundo nyakuri nanone rurangwa no kubabarira muhuriye rero mu rugo utakiri isugi cyangwa se nawe waranyuze mu bakobwa n'abagore noneho mukababarirana mugatangira ubuzima bundi bushya hakaba uko kwizerana mu gihe mubabariye nawe akakubabarira noneho mugafata umugambi wa kigabo wo kubaka icyo gihe umwizere nawe akwizere ku bw'iryo jambo rye turabashimiye cyane murakoze mu butumwa bwiza mu rubyiruko
turamushimiye cyane musenyeri antoine kambanda ku kiganiro cyiza ati ntabwo ubucuti buvuga kuryamana ku miryango kandi ihura n'ikibazo cy'uko bashakanye umwe muri bo yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko barushinga yasabye ko umwe yajya ababarira mugenzi we kuko urukundo nyarwo rubabarira nshuti bakunze ikiganiro ejo mbere y'uko dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve indirimbo
sinzi icyo nakoze ngo nkunde kandi nkora byose ngo nkunge sinjya mbyumva
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma kuri mikoro washyize hamwe ibiganiro n'ifatu alimasi karara twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza